ni radiyo y'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki mirongo ine zibiri ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federike nkundikije ubuyobozi bw'ibanki nkuru y'u rwanda bwaratangaje ko ubutunzi hamwe n'ifaranga ry'igihugu bihagaze neza muri iki gihe naho hari abemeza ku biciro ku masoko byaduze mu buryo butigeze bubaho mu gihugu nubwo rero ari byo kuko byazamutse cyane kuri kawunga ariko iyo ugiye kubishyira muri ya mpuzandengo ya bya bikoresho umuntu akenera mu buzima bwe ntibigira ikintu bihinduraho kinini kuri inflation uko iteye uyu ni john rwangombwa umuyobozi w'ibanki nkuru y'u rwanda asobanurira abashingamateka n'abakenguzamateka igihe yabashikiriza raporo yayo ibikorwa ku mugoroba w'ejo ku wa kane iyi nkuru kimwe ni inkuru yerekeye ibikorwa abashingamateka baserukira abandi mu bihugu bya buraya hamwe n'abashingamateka baserukira abandi mu bihugu byo muri afurika byasozerewe mu rwanda turazigara ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru tuyatangurire mu gihugu cya etiyopiya aho ihuriro ry'imigambwe iri ku butegetsi ryahindutse umugambwe turi kumwe na mugenzi wacu jeffrey mutagomwa yakurikiranye iyi nkuru jeffrey
urakoze frederic amashyaka atatu muri ane ashingiye ku moko mu ihuriro ryari ku butegetsi muri etiyopiya the ethiopian peoples revolutionary democratic front kuri uyu wa kane yatoreye guhinduka ishyaka rimwe iri shyaka rivutse hasigaye amezi make ngo habe amatora rusange yateganijwe mu kwezi kwa gatanu ryitwa prosperity party minisitiri w'intebe abiy ahmed abinyujije mu itangazo yavuze ko iri shyaka rikomeye ku kunoza no gushyira mu bikorwa gahunda yo gusaranganya ubuyobozi mu ntara zigize igihugu mu rwego rwo guha agaciro n'umuganda w'abanyetiyopiya b'ingeri zose ishyaka rishya rya Tigrayan People's Liberation Front ryari rifite ubwiganze mu ihuriro ryibumbiye mu mashyaka rimwe ryo ryanze gutorera uko kwiyunga gatace reda umwe mu bakuriye ishyaka rya Tigrayan People's Liberation Front yavuze ko gahunda yo kubumbira mu mashyaka muri rimwe atari yo kandi idakurikije demokarasi yongeyeho ko mu kubikora minisitiri w'intebe atabikoze mu nzira zikwiriye mu kwezi gushize iri shyaka ryari ryasohoye itangazo rivuga ko gushyiraho ishyaka rimwe bizashyira igihugu cya etiyopiya mu nzira yo gucikamo ibice
muri algeria naho habaye imyirekano ikomeye jeffrey byifashe gute muri icyo gihugu abanyarijeriya babarirwa mu bihumbi bigaragambije mu mihanda y'umurwa mukuru no mu yindi mijyi yo mu gihugu kuri uyu wa gatanu imyigaragambyo igamije gusaba ko amatora ateganijwe mu minsi iri imbere yahagarikwa iragenda irushaho gukaza umurego uko umunsi wo gutora ugenda wegereza hasigaye ibyumweru bitatu ngo ku ya cumi na kabiri z'ukwa cumi n'abiri haba amatora y'umukuru w'igihugu uko abigaragambya bakaza umurego ni nako inzego z'umutekano zirushaho kongera umubare w'abo zita muri yombi abigaragambya baravuga ko bidashoboka ko ayo matora aba mu mucyo no mu bwisanzure igihe cyose igisirikare n'abategetsi bari basanzweho aribo bakiyoboye icyo gikorwa abiyamamaza bose bari abayobozi bo mu rwego rwo hejuru mu gihe cy'umutegetsi Abdelaziz Bouteflika weguye mu kwa kane igisirikare kimaze kumutererana nyuma y'imyigaragambyo yari imaze ibyumweru bitandatu yo kwanga ko yayobora indi manda iyi myigaragambyo ntiyakomwe mu nkokora n'iyegura ry'uwo muyobozi Abdelaziz Bouteflika ahubwo ryakurikiwe n'itabwa muri yombi rya bamwe mu bayobozi bakuru bafatwaga nk'abokamwe na ruswa Frederic Nkurikije
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika risamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turamushimiye mugenzi wacu jeffrey yadushikirije amakuru ubu naho ni igihe cy'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda rero inama yari imaze iminsi ihuza bamwe mu bashingamateka ba buraya na afurika yarangiye abo bashingamateka barashimira u rwanda ko rwakiriye impunzi z'abanyafurika bari bagiye guhungira i buraya bagahagarikwa mu gihugu cya libiya bateye akamo urwaruka karusaba guhagarika kuja kwiyahurira mu ibahari mediterane bashaka kuja i buraya ni inkuru ya pierre claver ni inkuru umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda ni inama ihuza abashingamateka baserukira ibihugu biri mu masezerano yo gufashanya hagati y'ibihugu vya buraya n'ivya afurika amasezerano yiswe akoro do kotonu yatewe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri irwande yo kugenzura ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano abwirizwa kuzosubirwamwo mu ntango z'umwaka uza abashingamateka b'ivyo bihugu baboneyeho akaryo ko kuvuga ku kibazo c'abimukira basanga bibabaje kubona urwaruka rwo muri afurika cyane cyane y'uburengero birirwa biyaburira mu nyanja ya mediterane bashaka kuja iburaya abo bashingamateka barashimira u rwanda rwemeye kwakira bamwe muri abo byanse ko bashika iyo bari bagiye bagahagarikwa bakongera bagafungirwa mu gihugu ca libiya michel kamano atwara iyo nama nshingamateka ku ruhande rwa afurika karayibe na pasifike quand on voit que les gens se rendant dans un Eldorado, même s'il si est imaginaire.
Ati iyo tubona abantu biyumvira ko bagiye kuba mu iparadizo i Buraya bariko bagwa mu mazi biratubabaza nabo ntibaba bazi neza ibizobashikira mu rugendo iyo ibihugu by'uburaya rero bibabujije kwinjira tubona ko ariho nyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu no ku rundi ruhande ibihugu byacu byanse kubaseruka ko naho nyene no guhonyanga agateka kabo u rwanda rero turarushimira ko rwakiriye bamwe muri abo bibera akarorero keza na bagenzi bacu b'i buraya ikindi ni uko natwe abanyafurika dukwiye guteza imbere imibereho y'abanyagihugu bacu kugira ngo ntihagira biyumvira kuja iburaya muri ubwo buryo afurika n'uburayi natwe dukwiye kuvugana neza ico kibazo mu nama iheruka guhuriza mu rwanda urwaruka rurenga ibihumbi umunani ruturutse mu bihugu nka byose vya afurika mu kwezi guheze umukuru w'igihugu c'u rwanda paul kagame yari yaruhamagariye kudasubira kwisuka mu mazi ico yise kwiyahura bagiye kurondera ubuzima bwiza iburaya ku gitigiri c'abimukira amajana atanu u rwanda rwemeye kuba rurahaye ubuhungiro hamaze gushika abarenga gato ijana na mirongo umunani perezida paul kagame yarasiguye igituma igihugu ciwe cafashe iyo ngingo where we have brought some uh, some of those people who are stranded there they, they are now here there are still more coming ati twarakiriye bamwe mu banyafurika bari mu maganya n'amagorwa kandi n'ubu baracari ko baraza twari dusanzwe twarakiriye n'izindi mpunzi ziva mu bihugu bibanye ibihumbi n'ibihumbi kandi nta na kimwe bibabuze mu kwiga kubaho kwivuza n'ibindi ariko kwakira bo twabitumwe n'umutima dufise hamwe n'ibyo natwe twaciyemwo byatwigishije byinshi muri kahise birababaje kubona abanyafurika nkawe natwe bapfa ataco bazira bagatwagwa n'amazi twebwe twavuze tuti mu kurindira ko abo bantu bashika iyo bashaka kuja iburaya turashobora kuba turabakiriye tukabaha ibyiza bisumba gupfa ku munsi ku munsi bamwe mu rwaruka barashima ako kamo batewe navuga ko kuba ari nko baba basize ubutunzi muri afurika nk'urubyiruko ntabwo najyayo najyayo ngiye ku kazi bisanzwe kuri misiyo ariko ntabwo najyayo njya kujya mu nyanza muri kuriya bagenda mu nzira zitemewe n'amategeko abashingamateka baturuka i buraya no mu bihugu bitandukanye bya afurika babona ko intambara iterabwoba ubukene no kutumvikana hagati y'ibihugu bihana imbibe aribyo bituma urwo rwaruka ruhitamwo kuja i buraya bagasaba ko imiryango yo mu karere nk'uwa afurika y'ubuseruko afurika y'uburengero afurika yo hagati n'ahandi yo kwicarira ivyo bibazo bigakemuka ce sont des gens qui sont des réfugiés ou politiques ils quittent une situation ati bahunga ivya politike ubutunzi buke canke igindi mibereho mibi iwabo ikindi naco ni ntambara muzosanga abaroberi canke abakora iterabwoba bafise uburyo bwinshi n'ibikoresho kurusha n'ibisirikare vya leta kandi tudasiba kubagwaniriza hamwe none ubwo buryo babukura hehe n'ayo matati hagati y'ibihugu bibanye intambara ugukunda ubutegetsi bivyara indyane n'ibindi imiryango y'ibihugu byacu ikwiye kubikemura kuko hari intambara nta terambere rihatumbera abo bashingamateka bari baturutse mu bihugu mirongo irindwi n'icenda harimwo mirongo ine n'umunani vya afurika biri muri ayo masezerano yiswe akoro do kotonu ashingiye ku migambi y'iterambere hamwe no guhanahana ibidandazwa bikuwe ko amakori n'amatagisi Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
urakoze Claver tukiri mu Rwanda kandi ubuyobozi bw'ibanki nkuru bwaratangaje ko ubutunzi hamwe n'agaciro k'ifaranga ry'igihugu bihagaze neza muri iki gihe naho hari abemeza ko ibiciro ku masoko byaduze ku buryo butigeze bubaho mu gihugu guverineri w'ibanki nkuru y'igihugu yabitangarije abashinga amateka hamwe n'abakemuza amateka ejo ku munsi wa kane ku mugoroba igihe ariko ashikiriza raporo y'ibikorwa by'iyo banki n'inkuru ya asumita kaboyi umunyeshuri makuru w'ijuru ry'amerika i kigali mu rwanda ubuyobozi bwa banki nkuru y'igihugu bwatangaje ko ubukungu ndetse n'ifaranga ry'igihugu bihagaze neza muri uyu mwaka buvuga ko ubukungu bw'igihugu bwazamutse umunani n'ibice bitanu ku ijana buvuye ku munani n'ibice bitandatu ku ijana umwaka ushize banki nkuru y'u rwanda ivuga ko ifaranga ry'u rwanda ryatakaje agaciro kuri kane n'ibice umunani ku ijana bivuye kuri kane n'ibice bine ku ijana byariho umwaka ushize porofeseri kigabo thomas umuyobozi ushinzwe ubukungu muri banki nkuru y'u rwanda yabwira ijwi rya amerika ko ibi byatewe n'ubwinshi bw'ibyo u rwanda rutumiza mu mahanga byazamutse cyane cyane bitewe n'iyubakwa ry'ikibuga cy'indege cya bugesera iyubakwa ry'imihanda n'ibindi bikorwa remezo leta yateganije uyu mwaka itakaza ry'agaciro bijyanye n'izo dutumiza hanze mu mahanga bigenda byiyongera kugira ngo bisapotingire iterambere ry'ubukungu dufite ni ukuvuga ko mu myaka iri imbere ntabwo tuzaba dugikeneye gutumiza ibintu mu mahanga byinshi ahubwo iri terambere rizaba ryamaze kuba arizo tuzohereza mu mahanga ifaranga ryongere rikomeye hari bamwe mu badepite badahuza imvugo y'uko ubukungu bwazamutse nk'uko bisobanurwa na banki nkuru y'u rwanda bashingiye ku biciro ku masoko byazamutse kugeza n'aho hari bimwe byikubye kabiri cyangwa gatatu senateri nkwano roza n'ibiciro by'ibiribwa bitari ibi wenda twihingira mu rwanda hamwe na hamwe hari ushobora gusanga byaranikubye kabiri wenda kantange nk'urugero wenda rwa kawunga iyo uganira n'abaturage kandi wanabiverifira ku isoko usanga hari aho biri hafi kwikuba kabiri babihuza bati mubihuza mute no kuba porosantaje ku ijana bitazamutse cyane ku muntu yajya ku isoko hakaba usanga byazamutse cyane ku masoko amwe n'amwe mu mujyi wa kigali hari aho usanga ibiciro byarikubye inshuro eshatu urugero rukomeje kuvugisha abatari bake muri iki gihe ni ikiguzi cy'ibishyimbo cyavuye ku mafaranga y'u rwanda ari hagati ya magana ane na magana atanu ubu ushaka ibishyimbo akaba asabwa kwishyura amafaranga kuva kuri magana cyenda kugeza ku gihumbi magana atanu bitewe n'ubwoko bw'ibishyimbo yifuza igitoki cyavuye ku mafaranga ijana na mirongo irindwi cyangwa ijana na mirongo itanu cyaguraga iyo byeze ubu kiri hagati ya magana mirongo itanu na magana atatu naho amashaza yavuye ku mafaranga igihumbi magana abiri ku kiro bageze ku bihumbi bibiri mu gihe inyama zo zisigaye ziribwa n'uwifite kuko ikiro kiri hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitatu magana inani mu bisubizo yahaye abadepite john rwangombwa yemeza ko hari ibiciro bya bimwe na bimwe mu biribwa byazamutse cyane ku masoko ariko ashimangira ko ibyazamutse ari bike ku buryo ntacyo byahindura ku bukungu bw'u rwanda nibyo koko hari ibintu bihenda hari ubwo usanga igihe kimwe ikintu kimwe gihenze cyane nk'uko wabivuze kawunga muri iki gihe irahenze cyane uyu mwaka ni ibintu byahenze cyane ariko iyo ugiye kureba kawunga ni zeru n'igice kimwe ku ijana cy'ibiribwa bikoreshwa mu rwanda ibiribwa bikoreshwa mu rwanda ubwo navuze ngo nibyo bifite igipimo kinini muri ka gatebo ni makumyabiri n'umunani ku ijana y'ibikoresho byose umuntu akenera mu buzima bwe nubwo rero ari byo koko byazamutse cyane kuri kawunga ariko iyo ugiye kubishyira muri ya mpuzandengo ya bya bikoresho umuntu akenera mu buzima bwe biba insignificant bibi ntibigira ikintu bihinduraho kinini kuri inflation uko iteye so, uh, ni nk'uko iyo tuvuze ubukungu igihugu kuba bwazamutse kuri runaka hari ibice bimwe byasubiye inyuma hakaba ibindi bizamuka bigakurura ibindi hari abadepite kandi bavuze ku rugero rw'inyungu iri hejuru amabanki yo mu rwanda yaka abakiriya bayo bavuga ko iri hejuru cyane rimwe na rimwe ituma hari abatinya gusaba inguzanyo mu mabanki cyangwa babitinyuka nabwo bakarangiza uwatse inguzanyo ananiwe kuyishyura guverineri wa banki john rwangombwa yavuze ko amabanki menshi abiterwa no kuba adafite umutungo ufatizo uhagije bigatuma acungira ku mafaranga nayo aba yatse mu bindi bigo by'imari bicuruza ubuyobozi bwa banki nkuru y'igihugu bwavuze ko umubare w'amabanki wiyongereye cyane ndetse n'ibigo by'imari iciriritse bikaba bikabakaba magana atanu mu gihugu hose ni ku nshuro ya kabiri iyi banki itanze raporo y'ibikorwa iteganya gukora n'ibyo yakoze ku bagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva ku kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda umuririmbyi w'umunyarwanda kizito mihigo aratera akamo ababyeyi bifuza ko abana babo bakurikirana iby'umuziki kabasaba kubibakundisha hakiri kare kuko ariho bamenya umuziki byoroshe mu kiganiro yagiranye na mukanya na mugenzi wacu diane ninazwe yatanguye amubwira havuye icyiyumviro cyo kwigisha umuziki abana bari mu buruhuko ni igikorwa cyatanguye ku wa mbere igenekerezo rya cumi na rimwe kikaba kizobandanya gushika uburuhuko buheza
nagize igitekerezo cyo kujya mfasha abana bari mu biruhuko abana bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye nkabashakira ibikorwa bahugiramo bibashimishije kandi bibafitiye akamaro ndavuga rero ni abana muri rusange urubyiruko muri rusange rukunda muzika bagakunda kuririmba abandi bakunda gucuranga ariko ugasanga akenshi nta bumenyi babifitemo ndavuga rero nk'umuntu wagize amahirwe yo kubyiga byaba byiza kugira ngo ntabwo ubwo bumenyi mfashe urubyiruko rwo mu gihugu cyacu kugira ubwo bumenyi muri muzika ariko mfashe n'igihugu cyacu mu bijyanye n'uburere kuko usanga abana muri rusange iyo babuze ibyo bahugiramo mu biruhuko aribwo havamo nyine ingeso mbi zitandukanye aribwo bajya mu bikorwa bibi muri iyi minsi tumaze igihe twumva ibijyanye no kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi ugakeka rero ko byagira akamaro ku buryo bubiri imbere na mbere byaba ari ubumenyi bushyashya abanyeshuri bungutse bakazasubira kwiga ibyo basanzwe biga hari ikindi bungutse mu bijyanye n'ubumenyi bwa muzika ariko no mu bijyanye n'uburere ubu rero tugeze nk'uko mwavugaga mu cyiciro cya kabiri ubu ngubu mfite abanyeshuri hagati ya mirongo irindwi na mirongo inani ariko dutegereje ko n'abandi igihe bazazira tuzagerageza tugategura tugakomeza hanyuma abo bagera kuri mirongo irindwi uriko urakurikirana ubu twavuga ko ari abanyeshuri bari mu myaka iyahe twakira rwose abanyeshuri bose kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza pirimeri kugeza mu wa gatandatu pirimeri no kuva mu wa mbere segonderi kugeza mu wa gatandatu segonderi abo mu wa gatatu segonderi muri iyi minsi barakerewe kuko bari bari mu bizami bita toronkoma nabo baje guhera ku wa gatatu ko babirangije kuri uyu wa kabiri ariko ubu nabo tugiye gukomezanya ni ukuvuga ko rero abanyeshuri bose bo muri pirimeri nabo muri segonderi turabakira amasomo ubaha atandukanye aba ashingiye kuki mu mico y'iwacu tumenyereye ko umuntu wese aba aririmba akanabyina ariko nabyo ni ibintu byigwa kimwe n'uko umuntu ashobora kuba afite isuka mu rugo iwe agahinga ariko habaho n'amasomo y'ubuhinzi n'ubworozi ndetse umuntu akaba yagera muri kaminuza rwose akabibona impamya muzika nayo ni uko umuntu ashobora kujya muri dushe arimo yoga akiririmbira ubwe yajya mu kiliziya batera indirimbo akayikiriza ariko iyo umubajije ibintu arimo akora iyo umubwiye kubyandika iyo umubwiye kubisobanurira abandi ntabwo abishobora icyo twiga rero ni ubumenyi bwa muzika ni ukuvuga kumenya uko bandika iyo muzika kumenya uko bayisoma kumenya uko umuntu yamenya gucuranga ibicurangisha ashaka muzika nk'ubumenyi uko bayiga mu ishuri kuko ni rimwe mu masomo rwose nayo umuntu yiga akaba yaminuza bikagirira akamaro kandi rero noneho urubyiruko mu bijyanye no gutekereza ni kuko muzika ibamo imibare batabizi wenda kuko uburyo imyandikire ya muzika yanditse yanditse mu bimenyetso bikoresha imibare cyane bisaba kuba umwana azi kubara ku buryo byagiye bigaragara ko umwana uzi muzika akenshi atsinda no mu ishuri ibijyanye n'imibare na fizike n'ibindi reka turabinoganza ahandi hatari ko tubanze tuje ku mirongo ya telefone ahari abakunzi b'ijwi rya amerika batandukanye turarira kuri samuel samuel katsi yego murakoze cyane uherereye he gasamuwe mperereye kabeza umurenge wa kanombe akarere ka kicukiro tuhagutumiriye muhanzi kizito mihigo akabazo kawe canke intererano
byamubaze icyo kizito wenda numvishe ko afasha abantu benshi mu bigendanye n'umuziki ariko se nk'umuntu abaye adafite nk'ubushobozi ariko akaba afite impano bigaragara wowe wamufashe amubaza akorera hehe ibyo byose numvise ko afite na fondesheni byose abikorera hehe
ego kizitomusi akabazo ka samuel ati ubaye atishoboye ngira ngo nimba atari bangura aza no kutubwira angaha abo bana bari hano imba bayariho iki kibazo kikibazwa n'abantu benshi muri iyi minsi kuko hari abantu benshi koko bifuza kwiga muzika cyane cyane abantu bo muri kiliziya buriya abantu bo muri kiliziya gatolika nibo usanga bashaka kumenya ubuhanga bw'umuziki mu manota kwiga gusoma abantu bo mu makorari yo muri gatolika barabimbaza cyane rero birumvikana no ko iyo igikorwa kigitangira tuba dukeneye natwe ubushobozi bwo ku- bwo kugura ibikoresho dukoresha bwo gukodesha aho dukorera muri iyi minsi ntabwo twahita eh, twakira abantu bigira ubuntu ariko mu mu mu minsi iri imbere turateganya kujya dukora amawodisiyo ni ukuvuga tu- tu- twakira abantu tukumva ubushobozi bafite twasanga umuntu afite impano idasanzwe tukaba twamwigishiriza ubuntu ikindi ni uko eh, uwo muntu wubajije ikibazo eh, numvise ari umuntu mukuru ash- ah, turateganya no gutangiza gahunda y'abantu bakuru Eh, bo bakajya biga abantu ba- abakozi bo- hari umuntu u- u- wararangije kwiga amashuri afite akazi ariko yifuza ku- nawe kwimenyera gucuranga akajya yicara iwe mu rugo agacuranga piyano cyangwa gitari A- a- abo nabo turabategurira gahunda zo mu mawikendi dusha- duteganya ko dushobora gutangira mu ntangiriro z'umwaka utaha ku buryo nizitangira eh, bizoroha umuntu ashobora no kuba adafite ubushobozi ku giti cye ariko akegera eh, niba ari nk'iyo korari tuvuga eh, yo mu kiliziya ikaba yakwishyira hamwe ikishyurira abaririmbyi bayo Eh, icyo gihe gahunda y'abantu bakuru nitangira ubwo nawe azabyumva yatubarije rero aho dukorera dukorera kuri sainte famille dukorera ku- ku- mu mashuri ya sainte famille hano mu mujyi wa kigali nahitamo hana nimero yahamagara kugira ngo eh, aramutse afite ibindi bibazo ashaka gusobanuza ku bijyanye n'am- n'amasomo ni zeru karindwi umunani makumyabiri na kabiri mirongo irindwi na karindwi magana atanu na mirongo itatu ngira yazumvise hanyuma kuri abo nabo ah, bari batarumva wewe uramukuri inkoni gishitse umubwira ko ba- wumvise ko nakuze bat- at- at- ashobora gushikirwa mu ntango z'umwaka abo batonya nabo Yego.
barihishwa ngahe Eh, twishyuza amafaranga make cyane twifu- ubundi seyansi imwe ni ukuvuga ama- a- ari amasaha ane twigisha ku munsi tuyabarira amafaranga ibihumbi bitanu ni ukuvuga ko niba twigisha kabiri mu cyumweru ni ibihumbi icumi mu kwezi umunyeshuri yishyura ibihumbi mirongo ine Mm. kandi urumva uracako ko muri muri ibi biruhuko bafite amezi abiri ni ukuvuga buri munyeshuri yishyuye ibihumbi mirongo inani Mm. kandi urumva ko uracari kigali gusa hagati mu ntara nturashikayo ni igikorwa utaratangura gukorera hagati mu ntara turashyira turahashyika ariko dufite domande nyinshi z'abantu bo b'i rubavu n'abantu b'i muhanga n'abantu b'i huye turateganya ko umwaka utaha ibintu bizaba bimaze kujya ku murongo neza ku buryo eh, tuzabona eh, byibura amakarashe byibura ane mu mijyi mikuru y'u rwanda hazaba hari ahantu abanyeshuri b'i rubavu bigira muri vakanse abanyeshuri b'i huye abanyeshuri b'i muhanga abanyeshuri eh, b'i musanze ku buryo eh, tuba dufite nk'uko mu byumba igikorwa iki gitangira eh, kubera ubushobozi buba butaraba bwinshi ntabwo tuhita tubona umwanya u- u- uburyo bwo gukodesha ahantu henshi icyarimwe uburyo bwo kwishyura abarimu benshi icyarimwe ariko ni ibintu tubona bizashoboka cyane umwaka utaha Mm, uvuze ngo uburyo bwo kwishyura abanyi- a- abarimu icyarimwe ni ukuvuga ko ayo masomo uyatanga ufatikanije n'abandi gakizito absolument ni ukuvuga ko mu biruhuko bishinzwe na na migishire njyenyine ariko ubu ngubu kubera ko karansi ari ebyiri zitudufasha ubwo rero nihazamo indi mijyi tugomba gukoreramo nzashaka n'abandi bahaba- bajya nyine muri iyo mijyi yewe njye ngenda wenda mbahe gahunda bakurikiza cyo ndeba aho babigeze ariko bizasaba nyine ko dukorana n'abandi Mm. urakoze cyane turese na jean pierre ku yundi murongo wa telefone jean pierre ricadi mwiriwe neza ijwi rya amerika Mm, uherereye hehe Eh, ndi ndi gisagara ni mu majyepfo y'u rwanda Mhm.
Eh, mbanze nshimire Kizito Mihigo kubw'icyo gikorwa yatangije mbanze mushimire cyane kuko wishimiye ubona ko ibintu byo kwiga muzika ari ibintu muri iyi minsi bikun- ba- ba- ba- bakunze cyane Ah, mbo- noneho ikindi nongere mubaze se ko ibihangano bye tutakizumva ku maradiyo byate- byatewe n'iki ko harimo abantu benshi babikundaga ariko bagenda hirya no hino ukumva baribaza kuki tutakibyumva aho ngaho yadusubiza nkongera kumubaza ese igihe azaba yatangije ibyo bikorwa bye no mu bantu bakuru bakeneye kwiga muzika hazabaho ngamba ki zo kuba umuntu yabyiga ku buryo budahenze cyane kuko ibi ni ibintu bihenze cyane kizito mihigo utubazo twa jean pierre muri ku cya kabiri yabazaga nawe yavuga ku bijyanye n'ubushobozi hari uburyo tuzagenda tworohereza abo tubona bafite impano zihariye no mu mashuri y'iburayi usanga abantu bafite impano zihariye hari n'igihe babigishiriza ubuntu kugira ngo babafashe Eh, no mu mashuri y'ino ndetse iyo umuntu yiga ibisanzwe yaba ari imibare yaba ari fiziki iyo umuntu atsinze ku manota menshi abona buruse icyo natwe tuzaba dukora ku buryo umuntu ufite ubumenyi icyo tubona ufite talent dushobora no kumufata tukamwigishiriza ubuntu ariko hari n'uburyo dukeka ko ishuri nirimara kurushirwa imizi dufite abafatanyabikorwa badutera inkunga mu bikorwa bitandukanye icyo gihe dushobora gusaba inkunga ifatika noneho abanyeshuri bamwe tukaborohereza ikindi ni uko abanyeshuri nabo ubwabo bitewe n'ahantu baturuka basenya ashobora dushobora kuvugana na paruwasi wenda niba ari umuntu uririmba nko muri korali paruwasi ikaba yakwisharija twayoherehereza tukayisaba amafaranga make ariko ikarihira abantu bo muri iyo paruwasi ni ukuvuga ko nitugera ku bantu bakuru inisiyative imaze gufata imbaraga imaze gushinga imizi tuzatangira twapurike izo mezure ziri egisepusiyoneri ibyo bintu tugenderaho bidasanzwe ariko ubu ngubu ntabwo twabitangira kuko turacyari mu ntangiriro ikibazo rero yabarize cya mbere yavuga ngo kuki indirimbo zanjye atakizumva cyane kuri radiyo ushize nabwo barakibajije ndababwira ngo kompazi nanjye ndabibona kuko zacurangwaga mbere y'umwaka wa bibiri na cumi na kane atari ko zicuranga ubu ariko ntabwo iyo duhimbye indirimbo ntabwo twebwe tujya no kubwira abanyamakuru ngo nyabona ni kimwe n'iki cyo icyo gihe radiyo itazicuranga ahubwo nabwira aba bantu bakajya bayibaza impamvu izo giteri bumva amaradiyo bakumva indirimbo zanjye ntizica aho bajye babaza izo radiyo kukibuga kitugezeho ibihangano bya kanaka ariko ntabwo ari jyewe wakwemeza ibyo radiyo igomba gucishaho numva igihe igisubizo cyiza ari uko yajya abaza radiyo kandi ku maradiyo hano abantu baratelefona bagahamagara bagasaba n'indirimbo yajya zisaba abantu ngo aribyo byoroshye hama nino kuri aya majambo nkumbure tugomba tugusezerera ariko akajambo ka nyuma ubwira abakunzi bawe aho baherereye hirya no hino ushingiye no kuri ibi bikorwa byo kwigisha muzika abana uh, bari mu buruhuko ngo nabanza nkabwira ababyeyi bo muri kigali cyane cyane ababyeyi bo mu mujyi wa kigali ko uh, ari amahirwe babonye kugira ngo mm -hmm. abana babo bagira ibiruhuko byiza birimo imyidagaduro ariko ibafitiye akamaro bajye rero bibuka kwandikisha abana babo twabahaye umurongo wa telefoni banyuraho ari wo zeru karindwi umunani makumyabiri na kabiri mirongo irindwi na karindwi magana atanu na mirongo itatu cyangwa se site yanjye yitwa kizito mihigo doti komu cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga zanjye zitandukanye kuri instagram kuri twitter kuri facebook n'ahandi bakanyandikira bakatubwira ko tukajya tubafasha kugira ngo kurera mu biruhuko ntabwo biba byoroshye kugira ngo niyo mesaje y'ibanze ibindi abakunzi b'indirimbo zanjye turi kumwe abatazumva kuri radiyo bayoboke interineti interineti isigaye ari nyinshi hano mu rwanda abantu benshi bafite telefoni zirimo interineti ariko n'abashaka kuzumva ku maradiyo mujye mutelefona kuri ayo maradiyo urakoze cyane rwose kizito mihigo tugushimire kuri kano kanya waduhaye
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye kandi na fatuma karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza